dis na adventist world radio voice of hope. my wonderful people i greet una i welcome una come today special program i wan welcome my sisters dem because today na the program wey we arrange for ourselves wey we dey take talk together woman to woman we don dey talk how we go take dey ready ourselves for the new year wey dey come so as you dey look calendar now you know say the year e don dey finish o oh, and the new one e dey corner now dey stroll dey come small small we dey talk how we go take follow god waka for the new year today how we go take pray for inside the new year wey god go take hear our voice for heaven come answer our prayer na be wetin we wan talk about so abeg no miss am stand by make you hear as we go talk this matter pass and then when we talk am finish pastor monday tairi go come burst out im dey wan answer the question of our faith how we go take make our faith grow when we dey look inside bible we dey see say some people dey inside o jesus go talk say your faith e big well well o your faith e small well well o uh -huh. so how e be when small faith go come take grow we go lis ten to that one as pastor monday go answer the question we go come take the song wey say faith take end our program today i dey pray say as you dey lis ten to this program your faith go grow you go know jesus you go get faith to follow god waka and that same faith you go keep am until jesus go come when he go take carry you go heaven my name na josephine egwe may god bless you as you dey lis ten to the program. my people i greet you now. i welcome una come today program how una dey for yonder i wan specially welcome my sisters dem o today na the day wey we dey sit down together we dey talk woman to woman my name na josephine ewe we still dey talk as we go take prepare for the new year wey dey come so like play like play e no go tey now we go see that new year wey we don dey talk about for some weeks now and we don dey talk about how we and god go waka for inside the new year the truth be say if we follow god waka well every other thing go balance because the bible tell us for matthew chapter six verse thirty-three say when we seek first the kingdom of god and the righteousness wey dey inside every other thing go be jara wey god go put for our body so today for inside the things dem wey we go manage to adjust and do well for inside the new year na prayer be the one wey we wan talk how we go take pray inside this new year when god go take hear and answer our prayer abeg make we pray before we enter the matter our papa wey dey for heaven we thank you we don come for this time again wey we dey gather together dey talk our matter so we pray o oh, say the one wey we wan talk today so you go put your hand inside for us papa so that we go talk am to your praise and glory in jesus name amen now no christian wey e no know say prayer na very important thing you go hear say a prayerless christian is a powerless christian That one come mean say the power wey any christian get na inside prayer e forget am prayer na say you dey talk to god first thessalonians chapter five verse seventeen bible say make we pray make we not stop to pray for inside luke chapter eighteen the bible say jesus come teach im disciples dem this parable the reason why he give dem the parable na say he want make we dey pray make we not stop to pray even for matthew chapter six jesus teach us how we go take pray so you go see say prayer na very very important thing today the things wey we dey see for church wey we dey call prayer we no really understand am because this prayer when some people dey pray dem go say make dem carry bazooka come now if you look everywhere you go see prayer book when another person take dey teach you how you go take pray when you dey find pikin how you go take pray when you dey find work the psalm wey you go read wey you go take do that one i dey always ask this question e get any of us wey ask our brother and our sister wey we dey big say abeg tell me how i go take fit talk to papa and mama i no sure say e dey like that this god wey we dey talk so na our papa the person wey dey teach you how to pray so the same blood of jesus wey save the person na e save you that person no senior you for god side god no get grand pikin the bible say as many as receive jesus all of them I get the power to become sons of god so why you dey fear to talk to god one christian woman writer he talk say prayer na the way wey person go dey take open him heart give god the same way wey you dey open your heart give your friend my sister my brother all of us get friend now You don't get any day wey you call one of your friends say abeg come teach me how i go take talk to this friend e possible say you fit ask say abeg this person i no too know am well how you feel say e dey behave since me i just dey wan know am dat na different matter we dey talk so but say you don dey church you say you don be christian ten years and twenty years you dey carry somebody prayer book dey take pray i no understand that part e get any time when you don talk to god god come tell you say i no dey hear you abeg go call mr syz tell am the thing wey you wan tell me make he help you tell me e don get any day like that the bible say na only one person o oh, nine dey between us and god wey dey fit follow god talk for us and that person na jesus christ wey die for me and you so wetin you dey take another human being dey do so inside this new year wey you wan enter so tell yourself say you go talk to god as your papa before jesus comot dis world e get wetin e tell e disciples dem e tell dem say una be my friend because una know everything wey i dey do i no go call una servant because servant no know wetin your oga dey do e come tell dem say una no need to ask me for anything make una ask our papa because na our papa e be now make una ask our papa in my name and e go do wetin una want for now because this papa sef he love una with this kind things the way na dey give you as assurance so you no see why only you suppose to pray e get one song wey my choir dey sing dey say god like to hear your voice e want to hear wetin you get to tell am god put e ear for ground make e hear your voice because you be god pikin no let any person tell you say you no qualify to talk to god many times wey we no dey gree pray our own prayer na because we feel say we no qualify we feel say another person better pass us for god eye no be like that some of una feel say the pastor na him know god pass no be true for inside the book of ephesians chapter four bible tell us say na god na put all these gifts there for inside the church the same verse of scripture wey pastor name dey na there teacher name dey na there apostle name dey inside first corinthians chapter twelve na there all the gifts the way god dey give different people one no big pass one so no look yourself common na the blood of jesus na e save you even if na only you be the sinner wey dey the world jesus for still come die to save you na that kind love na e god get for you when me and you dey hear the story of pastor dem and wetin dem dey do na e no dey surprise you pastor na human being like you na only as all of us follow god waka na e we go fit stand say we not sin against god say we waka as god say make we waka so even you for your small corner if you follow god waka god go follow you waka think about the story of eli the priest and him pikin dem and samuel samuel na small boy for inside the temple if you go read their story from first samuel chapters one go reach two three four eli pikin dem dey be priest but na dem dey sleep with the women for the church dey do anyhow god warn their papa warn their papa one day na both papa and the two pikin dem dey die the day where god wan give the last message who he give the message to the small somewhere where they inside the temple na god tell say go tell eli say what thing i wan do now any person where hear am their ear go shake because i don't want am make him want the pikin dem he no warn dem so you dey see so no look yourself common god love you well well he give jesus to save you bible talk say you be royal priesthood you be holy nation you be person when god don call from darkness make you for come show him light you be better person for god eye na be wetin i wan tell you so carry your shoulder go up i no say make you proud but no look yourself common know say god wan hear your voice and when you kneel down to pray pray to god as your papa as your friend many of us get friend wey senior us no be the same way wey we dey play with our friend dem wey be our age mate or wey small pass us no be so we dey take play with our senior friend so give god the respect when you come meet am and learn to talk to god na that thing na prayer be na that part of the matter sef eh na be the koko prayer na say you dey talk to god no be say you dey talk to another person for god present no be say you dey report another person no be say you dey gossip another person no be say you dey judge another person na say you and god dey talk one on one we must understand the difference because many of the prayer wey we dey pray na na report we dey report na quarrel we dey quarrel na fight we dey carry come meet god some sef we dey come hire god say god abeg you go sabi kill people help me go kill this person god no dey do that kind work so i pray say you go look your prayer life as we talk and so next week when we go come oh, we go really talk the other things Then wey we must do for inside the place of prayer inside the new year where god go take hear our voice for heaven and when he go take answer our prayer i pray may god help us for that matter may god bless you as you take listen today i go see una next week when i come again una bye bye. so our people, i thank una as una take join me lis ten to all the preparation dem wey we wan prepare as we dey enter the new year so una don hear this matter of prayer prayer na better thing o oh. prayer na important thing for this christian waka o oh. so na make we dey talk am so we go talk am reach ground so that as we dey enter the new year all of us go know as we go take pray we as woman we get better work to do for prayer if you get pikin you go pray for pikin if you get husband you go pray for husband if you get brother and sister you go pray because na you be mama na you dey carry people life for inside your belle dey born them so you must pray so abeg make we no take this prayer matter take play every week as we dey come here dey talk am so put ear for ground make you hear am well well i pray say god go give us the power to take be people wey dey pray think of jesus wey dey fast and pray forty days and forty nights and na only thirty-three years e dey here o oh. me and you wey dey pray say god go give us long life well well you no know how many prayer we go pray so abeg tie your wrapper o oh, inside this new year make you become prayer warrior anything wey face you for front wey you no fit take mouth take talk am you no fit solve am by yourself if you bend down your knee you call god put for that thing that thing must get solution i pray say all of us go get testimony for this new year of wetin prayer don do for our life so make i give you telephone number for here you fit call me or you fit send me text message or whatsapp message. our address na awr studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again The address na awr studio annex p.o box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message Make God bless you as you dey lis ten to the program. Now may we come hear the word of God. The question today na how our faith go take grow reach where when we believe something God go do am for us well well. If you really think am many of us wey dey read bible we dey wonder why e be say the things dem wey we see for bible we no dey see am for our life now. Maybe na because we no get faith. so today I beg, listen, make you know as you go take grow your faith when your faith go take bring answer for your prayer. Hear the voice of the Lord, hear his voice. my people, i greet una today Oh, today Now the word of god oh, now bring come give today and as i dey talk am before na the word of god now change my life and as i dey tell you today the word of god go change your life too if you believe our topic today now how our faith go fit a grow how our faith go fit a grow our Bible text now from Romans chapter 10, verse 17. The Bible tells us, say, faith they come by hearing and hearing the word of God. So make we pray. Our Father in heaven, we thank you for today. We believe, say "I only your word go fit change us and I go fit transform our life. So as we allow your spirit lead us for this message today, We pray, say, may you guide us. In Jesus' name. Amen. 2000 years ago, Jesus Christ make one prophetic statement. When I think, say, they very, very important for us when they live for these last days. He said, when he go come, he go find faith for this earth. That one a question when Jesus Christ asked. And today our topic be say how our faith go fit grow. When we look at the passage after I talk about that statement about faith in Luke chapter 21, he can tell us the signs when it go take place in the last day, and those things go shake our faith. He tell us say there go be signs in the sun, in the moon, and in the stars. He say many people go fear, and the powers of the heavens they go shake, and many people go worry. That's what he talk. But when we look at um, we also see say Jesus Christ he talked this matter in the book of Matthew chapter 24 when we read from theory to verse 14. He talked about earthquake, he talked about famine, he talked about immoral behavior. That is, people not going to live their life way. And when he talked about um, the good news is that in the midst of this crisis, in the midst of these worries and fear and commotion when it they around us, the Bible tells us Say some people in the last day they go get the faith of Jesus Christ. In Revelation chapter 14, verse 12, now we take him. The Bible tell us, say, Here are the patience of the saint. Here are the people when they keep the commandments of God and they get the faith of Jesus Christ. So the same thing applied to us today. Say God go get people in the last days when go get the faith of Jesus Christ. And at this one I go see lead us to the question how our faith go fit grow. How our faith go fit grow. First, for our faith to grow, we must pray. First Thessalonians chapter 5, verse 17. The Bible say, pray without ceasing. From Luke chapter 18, verse 1, Jesus Christ talk before he give the parable of that woman. He taught a man ought to pray always and not to faint and before he come talk say when he go come he go find faith in the earth It means say we need faith if we need faith then we need to pray for god to give us that faith another one for us to develop how our faith go fit grow we see am from romans chapter ten verse seventeen when be our scripture read they say faith they come by hearing and hearing the word of god and we need the word of god to grow No wonder Jesus Christ tell us in John chapter 5 verse 39 say make we search the scripture for in them we get eternal life. Another way when we fit to develop our faith na to share our faith. Amen. Na to share the faith. And we see am from the book of Acts chapter 6 verse 4. Acts chapter 6 verse 4 say make we give ourselves continually to prayer and the ministry of the word of God. So as we share the word of God, our faith could grow, our faith could be strong, so that at last Jesus Christ go talk say, "Well done, thou good and faithful servant." I pray say by the grace of God, Jesus Christ go dey proud of us. Say this one are the patience of the saint. This one are the people when keep the commandment of God and get the faith of Jesus Christ. Make we pray. Father, we thank you Say, in the midst of this problem of this world and the challenge of this world, when they happen around us, we pray, say, make our faith not go down. We pray, say, make you increase our faith as we they pray. Make you increase our faith as we they study your word. Make you increase our faith as we they share your word. So that when you go come, you go they proud of us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. There is no ocean that can't be parted. There is no mountain that can't be moved. I know there's help for the hill. strength renewed. You just gotta have faith. Mm, you just gotta have faith. It's life for the shadow, for all your. light for the shadow He's light for the shadows. He's hope for tomorrow. so my people we wan end the program for here today i thank all of una say una join me lis ten i trust say una get something wey una hear for today program wey don ginger una faith e don ginger una make una be better prayer people for inside the year wey dey come so pastor monday don tell us everything wey we need to know about how our faith go take grow and we wan specially thank pastor monday and pray say god go bless am well well in the name of jesus christ now when you lis ten to wetin pastor monday talk you go know say no be news o for us to hear say wahala go dey for inside this world for this time wey we dey so all the katakata wey we dey see now so no be new thing jesus don already warn us before for inside that matthew twenty-four say we go see all this wahala just before him go come carry us go heaven but the thing be say make we no let the things wey we dey see for the world today let us throw away our faith no look the people wey dey take ojoro and gpt take dey get money the yahoo people then you come tell yourself say you wan get the kind money wey yahoo dey get you come comot church go dey go do yahoo no try am o because if you throw away your faith na be say the kingdom wey jesus don go prepare so you no go enter inside pastor monday don tell us all the things dem wey we go do wey go take make our faith strong kakaraka wey go make our faith grow so that jesus go fit tell us say our faith na great faith I beg you make you learn to pray read your bible and do the thing wey god say make you do and dey tell people about jesus the more wey you dey talk about jesus the more your faith go dey grow i pray say god go help all of us for inside this matter tomorrow na another day pastor monday go still dey here with the word of god abeg try make you join us but until that time i pray say your faith go grow this week in jesus name amen. our address na awr studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na awro studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na three eight five. make i take am again Zero zero nine six four five 0906 456 6385 8585. You fit use this number send us text message or you fit even send us WhatsApp message. But if na email you wan write to us, our address na awronigeria at yahoo dot com. Make I take am again awronigeria at yahoo dot com. We dey wait for your phone call, we dey wait for your message. Make God bless you.